urumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shotwave metero 19 na metero 22 mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane muri studio gatanu muri kumwe na oriane tangishaka na thomas kamilindi mwiriwe neza ariko mudukurikire no kuri internet wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com dore rero ingingo z'ingenzi z'amakuru abaturage bo mu kanyosha bifuza ko umutekano urushaho gucungwa kugira ngo bashobore kwizihiza neza iminsi mikuru isoza umwaka twifuza gusa ko bodushikira turi bazima dukomeye turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kurwana tukawuhimbaza twese turi umwe uyu rero ni umwe mu baturage batuye kanyosha ni mu ntara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura rural muri mu burundi rero
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaraye atahutse ku kirimba inyuma y'urugendo muri iraq rutari rwamenyekanishijwe
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abapolisi bakoresheje amasasu y'intambara mu myigaragambyo mu mujyi wa beni
umunyekanada yiteguriye gucibwa urubanza mu bushinwa ku byaha by'urudandazwa rw'iyabirabwenge umurengera yinjije mu gihugu cy'ubushinwa izi nkuru zose rero ni mu kanya ntimucikwe
duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi hari muri amerika perezida donald trump yashyitse ku kirimba kuri uno munsi wa kane nyuma y'urugendo rwiwe muri iraq rutari rwaratangajwe hari mu ntumbero yo kugendera abasirikare b'abanyamerika bari mu bikorwa vya gisirikare muri ico gihugu ribaye irya mbere perezida donald trump hagize urugendo rutamenyekanishijwe mu gihugu kiranzwemo umutekano muke kuva afashe ubutegetsi trump yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter ati mvuye kugendera abasirikare bacu muri iraq no mu budagi ukuri ni uko dufise abagabo n'abagore badasanzwe bariko baraserukira igihugu cacu abantu bazi gutsinda avugana n'abasirikare ba amerika muri iraq yavuze yuko ashigikiye ingingo yiwe yo gukura abasirikare ba amerika muri siriya avuga yuko leta ya kisilamu igeze habi kandi izotsindwa
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu mujyi wa beni mu ntara ya kivu ya ruguru irasa mu baturage bari bari mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo gusubika amatora kugeza ubu nta nkuru ivuga niba hari abapfuye cyangwa abakomeretse komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora seni yatangaje ejo kuwa gatatu ko amatora aho kuba ejo bundi ku cyumweru nk'ahandi hose mu gihugu yigijwe mu kwezi kwa gatatu gutaha ibeni butembo yumbi no mu nkengero z'ahantu hose hari icyorezo cya ebola kimaze guhitana abantu barenga magana atatu na mirongo itanu no kubera umutekano muke usibye ibeni imyigaragambyo yabaye no mu mujyi wa goma yiganje cyane cyane muri karitsiye yitwa majengo ituwe ahanini n'abantu bakomoka beni na butembo abanyeshuri ba kaminuza ya goma nabo bakoze imyigaragambyo
ikinyamakuru cyo mu buraruko bushira ubuseruko bw'ubushinwa liwaling cyaraye gitangaje ko umugabo azwi ku izina rya robert lloyd schwenlenberg ku munsi wa gatandatu azocibwa urubanza ku caha co kwinjiza ibiyayurabwenge mu bushinwa bitemewe n'amategeko ubwo rubanza rugiye kuba mu gihe leta ya canada na leta y'ubushinwa vyari bimaze igihe mu matati ku ifungwa ry'abanyekanada babiri uwahoze ari intumwa ya canada mu bushinwa michael kovriv hamwe na michael spavor
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereza amakuru muri sudani aho abanyamakuru batangiye imyigaragambyo izamara iminsi itatu mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage bamaze icyumweru nabo bigaragambya basaba ko perezida omar al bashir yegura bwa mbere kuva imyigaragambyo itangiye ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi rubanda ntibagiye mu mihanda uyu munsi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international watangaje kuwa kabiri ko polisi yishe abaturage mirongo itatu na barindwi mu bari mu myigaragambyo kuva rero igihe itangiriye perezida bashir avuga ko abajya kwigaragambya ari abagambanyi n'abacanshuro ariko nanone avuga ko yiteguye kuvugurura inzego z'ubukungu bw'igihugu mu byateye imyigaragambyo harimo izamurwa ry'ibiciro by'ibiribwa noneho tujye muri pakistani umugaba mukuru w'ingabo z'amahanga muri afghanistani general austin scott miller w'umunyamerika uyu munsi yari islamabad yagiranye inama n'umugaba mukuru w'ingabo za pakistani general kamar javed bajwa baganira ku ngamba zo kugarura amahoro muri afghanistani itangazo ry'igisirikare cya pakistani rivuga ko general bajwa yabwiye general miller ko igihugu cye kitazatezuka ku nkunga yacyo amerika irega pakistani kuba indiri y'abakuru b'abatalibani barwana na leta ya afghanistani ishyigikiwe n'ingabo z'amahanga ariko hashize iminsi icumi pakistani ihuje amerika n'abatalibani mu biganiro bitaziguye ni ukuvuga imbonankubone mu mujyi wa abu dhabi umurwa mukuru wa emira z'abarabu ziyunze urugendo rwa general miller muri pakistani rwabaye mu gihe perezida wa amerika trump ateganya kugabanya abasirikari be bari muri afghanistani muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu rero ni mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire aya makuru tubagezaho amakuru yo mu biyaga bigari dr denis mukwege yagarutse i bukavu nyuma yo kwakira igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel ku itariki ya cumi y'uku kwezi byari ibirori turi kumwe n'umunyamakuru wacu temistokle mutijima nawe warebye ibyo birori uko byari bimeze temi wiriwe neza
wiriwe neza tomasi niko ibirori byatangiriye hehe byakomeje bite byakomereje he
ibirori urebye byatangiriye ahanini ku biro bya sosiyete sivile hano mu mujyi wa bukavu ni ibiro bya sosiyete sivile ya kivu y'amajyepfo yose nk'intara aho niho hahagurukiye amamodoka menshi yiganje atwara abantu mu buryo rusange ndetse n'amamoto bitwaje amafoto ndetse n'ibindi birango bigaragaza ibikorwa bya fondasiyo panzi cyangwa se n'ibitaro bya panzi bajya gusanganira dogiteri mukwege byari biteganijwe ko agera ku kibuga cya kavumu ikavumu aho ngaho ubaze kavumu kuva bukavu ugera kavumu hari nk'ibirometero biri hagati ya mirongo ine na mirongo itanu byari biteganyijwe rero ko agera ku kibuga cy'indege aho kavumu isaa sita zuzuye ariko ntibyakunze yaje kuhagera mu ma saa saba na mirongo ine hasi saa munani gutyo ariko aho hose yaba iyo nzira yose guturuka bukavu kugera kavumu ku kibuga cy'indege wabonaga ko abantu bamwiteguye bamutegereje ari benshi ku kibuga ho no kubona uko gutambuka byari bikomeye ntabwo wapfaga kubona aho wacu nyuma rero nibwo yaje aza kuhagera yaje mu ndege y'umuryango w'abibumbye loni ndetse n'umutekano we wari ucunzwe cyane ku kibuga cy'indege yari acungiye umutekano n'ingabo z'umuryango w'abibumbye hari ijambo yavuze hari ubutumwa yagejeje ku baje kumwakira
ku kibuga cy'indege nta jambo yahavugiye yahise bahise bamushyira mu modoka byihuse cyane ijambo yarivugiye mu mujyi wa bukavu hano ku ishuri ryisumbuye ryitwa koreje alfagiri riri hano mu mujyi wa bukavu niho yashyikirije ubutumwa anerekana icyo gihembo aherutse guhabwa nk'uko mumaze kubigarukaho aha rero ubutumwa yibanzeho hanini yongeye kugaruka ko gushimangira yuko abagore bagizweho ingaruka n'indi miryango yose yagizweho ingaruka n'amabi yakorerwa abagore kuriya gufatwa ku ngufu ari nabyo yaherewe igihembo ko yagize uruhare mu kubirwanya y'uko hashyirwaho ikigega kibaho indishyi kibaho impozamarira ikindi gihembo yagituye abanyekongo muri rusange ariko n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari kubera ibibazo bihari bihahora by'intambara yongera gusaba ko hajyaho urukiko rwihariye yatanze ingero atanga ku bihugu nka yugosiraviya atanga urugero ku gihugu nk'u rwanda ko hashyizweho inkiko mpuzamahanga zihana abagize uruhare mu bibazo mu ntambara zagiye ziba muri ibyo bihugu aravuga ati kuki ku gihugu nka congo intambara imaze imyaka irenga makumyabiri yahitanye abantu barenga miliyoni esheshatu ni gute hadashyirwaho urukiko ngo hakurikiranwe abo bantu bose bagize uruhare kuri iyo ntambara ari nayo yateje ayo mabi yo gufatwa kw'abagore ku ngufu urebye nibwo butumwa muri rusange yatanze nikose wakomeje ku kigega cyo gutanga impozamarira asaba yagisabye nde yagisabye leta ya kongo cyangwa yagisabye umuryango mpuzamahanga mbese kominote interinasiyonari ikigega yagisabye umuryango mpuzamahanga ndetse yanavuze yuko igihe yamaze muri biriya bihugu yaba osiro n'ahandi yageze yavuze ko hari abapariteri cyangwa se abafatanyabikorwa bamaze kumwemerera yuko bazamufasha mu gukora ubuvugizi icyo kigega kigashyirwaho ariko yuko mbere na mbere abagiriye ayo mabi aribo bagomba guhaguruka ijwi ryabo rikumvikana
yego hari icyo wari ugiye kongeraho ikindi nashakaga kugarukaho yongeye kugaruka kuri mapingi ripoti avuga yuko ibiyikubiyemo by'ibyaha byakorewe muri congo iyo raporo igomba gushyirwa ahagaragara kuko igaragaza neza ibyakorewe abaturage ba kongo babigizemo uruhare bose bagahanwa icyo nicyo yakigarutseho iyo mapingi ripoti icyo cyegeranyo twibutsa abaduteze amatwi ko cyakozwe n'umuryango w'abibumbye temisitokire mutijima ndagushimiye cyane rero ugira umugoroba mwiza
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo y'ijwi ry'amerika mbere y'uko dukomeza amakuru yo mu biyaga bigari tubanze tubagezeho iri tangazo rya voa
ijwi rya amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye imwe muri izo nkuru nigaragara kuri youtube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u rwanda zizatera uburundi twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru tubibutse ko inkuru z'ijwi rya amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu twitter radiyo yacu voa na youtube radiyo yacu voa
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya mu burundi sentare isubiramwo imanza ya bujumbura yafashe ingingo yo kweza abanywanyi batatu b'ishyirahamwe parsem ishyirahamwe rihanira abarundi guhindura rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama bo mu ntara ya muramvya bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana naho batararekugwa kubera sentare asubiramwo imanza ya bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamwo amasentare atatu asubiramwo imanza faustin ndikumana arongoye pariseme arashima ko iyo sentare yabonye ko abo banywanyi batatu ba pariseme mu ntara ya muramvya atacaha bakoze uyu arongoye iryo shirahamwe akavuga ko iryo shirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa urubanza baraburanisha baraburanisha rero niho rero umuntu ahicese gukorana ejo bundi aratumenyesha yuko bejejwe baba yakite urwo rubanza rero tukaba twarushimye kuko ari inzirakarengane hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa nyine hasigaye icyo bita reformalite abafaransa bitazi kubasinya kubamenyesha urwo rubanza biracataye amasunda pere mashasha kubera iya ya bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi mugabo rero twaba twarushimye abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye pariseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hatabyaha birebire biraboneka byofasha kuko umuntu arinda yafuzwanywa na gutyo kugira atinde yezwe usanzwe n'ibwizwa shingiro rica rivuga yuko umuntu yejwe yaragize gutyo ko haba hari amayendamirizasiyo canke n'ibindi mugabo tungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa ahandi baragira n'amaliberasiyo suko siyo mu gihe umuntu atari babona ko adashobora guhinga ugatanga koso yemeza yuko atawuri kuraja kugira ku by'ukuri abantu ntibirirwe bagenda baburana bapfunze kandi boshoye no kuburana bari hanze hanyuma urubanza rugakurikiranwa ishyirahamwe pariseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini faustin ndikumana arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko ukwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bije mu ngiro bene ivyo muharinzi abigira nyene abigirira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco waba uhari eh, kandi bwizwa shingiro mu bisanzwe riravuga neza yuko burya zira yuko umuntu apfungirwa ubusa kandi igihe vyashitse naho ari arbitraire yuko abantu bashobora kuba endamirize nuko ngira bitaraja guico iwacu iriko birasabwa byoja muri rusange muvyo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cyane abo banywanyi batatu b'ishyirahamwe pariseme ni emmanuel nshimirimana aserukira iryo shyirahamwe mu ntara ya muramvya eme constat gatore arirongoye muri komine mbuye mu ntara ya muramvya abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka cumi na sentare nkuri kuko iri ntara ya muramvya nayo mariyusi n'izigama aserukira iryo shyirahamwe muri zone buhangura iyo sentare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka itanu uko ari batatu bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'indwi bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucanishamwo urwaruka rwo mu migambwe ni mu gihe bariko barararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishyirahamwe pariseme ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu no kubahana mu butandukane bw'ivyiyumviro vya politike ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika remo reka diane ndonse akunganire wari mu ntara ya bujumbura aho yaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo muri komine kanyosha bavuga ko umunsi mukuru urangiza umwaka ushitse nta mikoro bafite
bamwe mu banyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa kavumu wo muri komine kanyosha imwe mu makomine ahanamiye igisagara cya bujumbura bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani
zonwa nzorya je nzonwa mpaka mu gitondo hano muri kweza murafisa aho mukeshereza eh ntuhabona nawe iyi sare ntubona ko ari sare ikwije amategeko aha hari umuziki udasanzwe tuzokesha mpaka mu gitondo ashe ni ukuri nta kintu na kimwe aje nta kimwe mbuzi ni sawa hashe mu rugo ni sawa abana barakomeye naje ndakomeye umugabo wanje arakomeye umuvukano wose urakomeye nta ngorane n'imwe tuzokesha vrema kweri naho muba muriko murafungurira muhira muba mugize umunsi mukuru mwiza nshimira imana erike avuga ko byose babihabwa n'uko umutekano uza kuba wifashe twifuza gusa ko bodushikira turi bazima dukomeye turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye tugasaba na bene wacu ko bokwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kurwana tukawuhimbaza twese turi umwe nk'uko umukuru w'igihugu yasabye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha abatwara bo ku nzego zo hasi bariko baravyubahiriza beatrice mfatuko biri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe ivyo batarekuriwe no kuvuza amaradiyo cane no kuvuza ingoma sitanteri ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha k'amasengero bazokesha akeneye gukeshereza mu nwero bazokesha nabo nyene ntibarekuriwe kuvuza amaradiyo urwamo rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano abakeneye kuruhuka baruhuke hariho abazoba bakeneye kwiruhukira n'abazoba bakeneye kurara bakesha bugacya uyu mudandaza w'ibinyobwa vya brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntiyizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yadandaje ku noweli kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru n'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu ni umunsi mukuru turiko turahimbaza ni noweli none byagenze gute mbwa ndiko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera atabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera mbwa uri kurabiraba nsanga mwicaranye ngaho o naho nyene nabuze ku noweli sinzi n'ibibonane ko ari ikintu nzohava ndonka kukaba nkako uyu mutama ernest ndayisaba avuga ko amaze igihe atakaza afise kuva amashirahamwe mpuzamakungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata ca politike zitoregwa inyishu tuvuge nk'uku kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi urabona abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu burundi ntibicika twosaba abategetsi b'uko bokumvikana bakaja hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohoterwa kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo ntibakiboneka urumva ubukene rero kuko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru ko bokumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru bukwira hose ndikumana viane wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishobora kuzawumuronsamwo akazi sinosaba umwana w'umuntu oya nivyo kubona kuba bumvuga ati imana irabe nyene ivyikora kugira uwo mwaka dutangura nawe sugira ico ufashe ijambo ibintu bigende neza izofashe nk'iki iragucira inzira ukaronka akazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe ushimye mu bandi kungene ubayeho neza nagamusaba abategetsi none uzohera ku itariki imwe uvuka uvuka atanyisha uronka utekana ukicara ukaguma hamwe kare n'ico imana ikora muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara ca bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko uburyo ari buke bwo guhimbazamo umunsi mukuru kubera ingwara ziraye mu biterwa mbumbarugo mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse tukivuga kuri iyi minsi mikuru irangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri uno munsi wa kane amashyirahamwe swa burundi na anss afasha abagendana umugera wa sida yasangiye umunsi mukuru wa noheli n'abana bagera ku majana atatu mu gisagara ca bujumbura bagizwe bagizwe n'abagendana umugera wa sida n'ababaye imfuvyi kubera icyo kiza ibindi kuri inkuru mugenzi wacu evariste nzikobanyanka arabidushikiriza gusangira umunsi mukuru wa noheli n'abo bana kuri ayo mashyirahamwe bifise uwabitanguje n'icyo yabikuye ko umuhuzabikorwa w'ikigo turiho cy'ishyirahamwe swa burundi umufasoni karitasi kamikazi yavyiganiye ijwi rya amerika umufasoni gapiya niyo nzima jane yarabajije umwana aramubaza ati mbega wewe umunsi ukuryohera mu buzima n'uyuhe ati umunsi wo mu mwaka kuryohera mu buzima n'uyuhe umwana aramubwira ati iyo upfa umumbazi uwumbihira ati ukubihira ati ukubihira none n'uyuhe ati ni noweli noweli abandi bana hose nibo baryoherwa none wewe niwo kubabaza kubera iki kubera ko abandi bana bose bararonka ifanta bararonka ikado ariko jewe nta na rimwe ndonka ikado nta na rimwe ndonka ifanta nta na rimwe mpimbaza noweli niwo munsi rero mu mwaka umbabaza guhera aho yaciye atangura kurondera uburyo naho bwoba buke agafanta n'agatumbura agahimbariza noweli abana hanyuma mu nyuma araza aregera abagenzi bakamufasha agahimbariza noweli abana kugira ngo nabo uwo munsi ntusubire kuzoba babaza abo bana barashimira abahagarariye imbere y'amategeko ayo mashyirahamwe adahengeshanya kubagirira neza turanezerewe cyane kubona turi kumwe n'abakunzi bacu batugirira byinshi byiza baratwereka urukundo bakatuvuza bakatwigisha bakaturemesha bakaduha ibifungurwa n'ibindi byinshi ayo mashyirahamwe nayo yatunganije urubanza rwa noheli kuri abo bana ingorane ntizibuze umuhuzabikorwa w'ikigo turiho caswa burundi adoma urutoke ku bukene bw'amafaranga kuko bahora babafasha bariko barangiza ikiringo ntambamye ntizobura kuko ibikenye ni byinshi kandi uburyo bubandanya bugabanuka abo bana twari dusanzwe tubafasha haraheze igihe nk'ubu twafashwa n'ishyirahamwe sidagisiyo ryo mu bufaransa ku gace gatonya agace kanini kakaba ari meri ya pari turabafasha mu bintu bitari bike mu byo kujya mu mashuri tukabafasha mu bintu byo gufungura hariho abadashobora kuronka ruwaye aho baba tukabafasha bamwe bamwe si bose hariho abo dufasha byose mugabo hariho abo bo dufasha bimwe bimwe kandi eh, nka gake gake tukabafasha mu kugira ngo bashobore kwiyunguruza bashike ku mashuri n'ibindi mugabo uburyo uko umwaka uhera ko imyaka igenda niko bugenda bugabanuka nk'ubu mu mwaka uza baragabanije mu mwaka ukurikira bakaca bagabanunya inshuro kabiri ibyo bari bagabanije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo poroje igaca ihera ubu rero turiyumvira uwoheza akazoca aja muri ico gishingo kugira ngo ntituzoce duta igikorwa hagati umufasoni karitasi kamikazi afatiye kuri izo ngorane z'uburyo bw'amafaranga afise icyo asaba leta y'u burundi nk'aba bantu aho nikora bashobore kuja mu bandi bashobora gufashwa nk'ibi cane cane nk'ivyerekeye nk'ibitaro iyo bagiye mu bitaro bagashobora kubagirira ibipimo bashobore kubakira atakosyo babasabye byodufasha mu bari baserukiwe ku ruhande rwa leta y'u Burundi harimwo ibiro by'umuhuza Edouard Nduwimana hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu ijambo ry'uwaserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Tade Ndikumana yahumurije abarongoye amashirahamwe nuko leta y'u Burundi ataco itazokora kugira abo bana bari mu bibazo muri kino gihe bagira amagara meza nk'abandi bana b'igihugu bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagenda tugana ku musozo w'aya makuru mbere y'uko tubagezaho nanone tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize twongere tubagezeho iri tangazo rya voa
ijwi rya amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye imwe muri izo nkuru nigaragara kuri youtube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u rwanda zizatera uburundi twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru tubibutse ko inkuru z'ijwi rya amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu twitter radiyo yacu voa na youtube radiyo yacu voa
nk'uko mugenzi wacu thomas kamenda bivuze turiko turasozera ibiganiro twabashikirije kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake yavyo inkuru twabashikirije tubabwiye ko perezida donald trump yashitse ku kirimba kuri uno musi wa kane nyuma y'urugendo rwiwe yagize muri iraq rutari rwaramenyekanishijwe hari mu ntumbero yo kugendera abasirikare b'abanyamerika bari mu bikorwa bya gisirikare muri ico gihugu avugana n'abo basirikare yashigikiye ingingo yiwe yo gukura abandi basirikare bagenzi babo muri siriya avuga yuko in- in- eh, ishirahamwe- eh, avuga ko um- umugwi w'abagwanyi ba leta ya kisilamu bari mu gutsindwa kandi yuko bari kubakorera igikorwa cyiza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu mujyi wa beni mu ntara ya kivu ya ruguru irasa mu baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cyo gusubika amatora ntawe uramenya niba hari abapfuye cyangwa hari abakomeretse indi myigaragambyo yabaye mu mujyi wa goma nanone muri sudani abanyamakuru batangiye imyigaragambyo izamara iminsi itatu mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage bamaze icyumweru nabo bigaragambye basaba ko perezida omar al bashir yegura aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabashikirije turabashimiye mwe mwese ko namwateramanye natwe dushimi- dushimira abari mu buhinga bw'ibyuma turi muri kumwe na oriane itanga ishaka na thomas kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama